muracyumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda radiyo ijwi ry'amerika mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mwiriwe neza banywanyi ni thomas kamirindi ubasuhuza kandi mbaha ikaze muri aya makuru dore ingingo z'ingenzi kuri uyu wa gatanu ni umunsi w'umuganura mu rwanda
ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona nari mfite ikibazo cy'ubukene ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo ubwo nta bwoba mfite uyu ni umuturage wo mu karere ka rutsiro washumbushijwe inka mu muhango w'umuganura uburundi burategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'abongereza mu gihe cya gikoloni naho mu burusiya urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka cumi n'icyenda umunyapolitiki alexei navalny utavuga rumwe na perezida vladimir putin aya makuru n'ayandi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane mugume hafi amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere muri mari abasirikare ba leta ejo baguye mu gico cy'abajihadiste mu ntara yitwa menaka ni mu burasirazuba bw'amajyaruguru hafi y'umupaka wa niger leta ntiyatangaje umubare w'abapfuye fideli niyonga baraduha inkuru uyu mutegetsi w'umusirikare yatangaje ko amatohoza ya mbere yerekana ko batakaje abantu batandatu yavuze ko bariko bararondera irengero ry'abandi bantu bataratorwa gushika ubu yavuze ko abo yise abakora iterabwoba batakaje abagwanyi batari munsi ya cumi na batanu amara umwe mu bategetsi b'abasivile bahabereye ico gitero yavuze ko bafatiye hamwe abasirikare bapfuye abakomeretse n'abirengero ryabo ritazwi bashobora kuvuga ko ari mirongo ibiri abo bategetsi bombi ntibashatse ko amazina yabo amenyekana kubera abategetsi ba leta ya mari batariyemeza amakuru yerekeye aboba bapfuye canke bakomeretse umutegetsi w'umusivile yavuze ko igisirikare ca mari n'abagwanyi b'umugwi w'abacangero b'abarusiya wagner barungitswe aho ico gitero cabereye hisunzwe amakuru atangazwa n'igisirikare n'igipolisi abagwanyi ba leta ya kisilamu bakoze igitero ku modoka z'igisirikare zari ziherekeje amakamyo yari agiye muri niger igihugu kibanyi cageramiwe n'ikwiragira ry'ibitero vy'abagwanyi b'abayisilamu hamwe n'ibibazo vyatewe na kudeta y'igisirikare iherutse kubera muri ico gihugu
noneho tujye muri uganda uganda yatangiye gusana umuhanda wa gari ya moshi wubatswe n'abongereza mu gihe cya gikoloni ushobora kugabanya ibiciro byo gutwara ibintu bijya mu bice by'amajyaruguru y'igihugu muri sudani y'epfo no muri repubulika ya demokarasi ya kongo eugeni mukankusi aratubwira ibindi hashize imyaka ibarirwa muri mirongo ine uwo muhanda udakoreshwa ni umwe mu mihanda ya gari ya moshi yakoreshwaga mu bihugu bigize uburasirazuba bwa afurika uhuza ibyo bihugu n'icyambu cya mombasa ku nyanja y'ubuhinde muri kenya wari warubatswe hafi mu ntangiriro z'ikinyejana cya makumyabiri mu gihe cy'ubukoroni bw'ubwongereza iki gihugu cyakoronije kenya na uganda uganda yafashe icyemezo cyo kuvugurura uwo muhanda washaje nyuma y'imigambi yo kubaka imihanda ya gari ya moshi ijyanye n'ibihe ariko ntibashe kubona amafaranga yagombaga kuva mu bushinwa mu ntangiriro z'uyu mwaka uganda yahagaritse kontaro yari yaragiranye na sosiyete china harbour and engineering yagombaga kubaka umuhanda ugezweho wa gari ya moshi uyu muhanda wari buzatware miliyari ebyiri na miliyoni magana abiri z'amadolari ubu uganda irashaka isosiyete nshya yasinyana nayo kontaro hagati aho john linon sengendo umuvugizi w'urwego rwa uganda rushinzwe ibirebana na gari ya moshi yabwiye ibiro ntaramakuru reuters ko isosiyete crbc china road and bridge corporation ishobora gusana uwo muhanda ushaje ku gihe cy'imyaka ibiri kuri miliyoni mirongo itanu n'eshanu n'ibihumbi magana ane mirongo inani by'amadolari yatangwa na guverinoma ya uganda ni ukuvuga miliyari magana abiri z'amashiringi ya uganda igice kingana na kilometero magana atatu mirongo inani n'ebyiri kizasanwa gihuza umujyi wa tororo mu burasirazuba bwa uganda hafi y'umupaka na kenya na guru mu majyaruguru ya uganda hafi y'umupaka wayo na sudani y'epfo
ijwi ry'amerika noneho tujye mu burusiya urukiko rwakatiye igifungo cy'imyaka cumi n'icyenda umunyapolitiki alexei navalny utavuga rumwe na perezida vladimir putin ni inkuru ya diane ninazwe umunyonoro w'imyaka cumi n'icenda alexen nalvani yaciriwe huje wiyongera ku yindi myaka icenda yari yaraciriwe ivyaha bishasha uwo munyepolitike ari mu bakomeye batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'uburusiya yagirijwe birimwo ivyumviro vy'intagondwa urubanza rwa nalvani w'imyaka mirongo ine n'indwi rwabereye mu mwiherero akimara gusomerwa urubanza yaciriwe yabonetse amwenyura kandi atekanye nalvani hazofungirwa mu ibohero rirungikwamwo abagirizwa ivyaha bikomeye birimwo ubugizi bwa nabi burengeje urugero abaciriwe umunyororo wo guherayo n'abashobora kubangamira ikibano ishamwe mpuzamakungu onu ryaciye risaba uburusiya kurekura vyihuse nalvani ubumwe bwa buraya nabwo buvuga ko urubanza rwaciriwe nalvani atari urwo kwihanganira impande zitandukanye zirimwo ubudagi ubufaransa n'amashami mpuzamakungu arimwo aharanira agateka ka zina muntu nazo zivumera zivuga ko urubanza rwaciwe ari urwa ngondagonde ejo kuwa kane nalvani yari yavuze ko yiteze gucibwa umunyororo w'imyaka myinshi nalvani yatawe muri yompi muravyibuka mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe inyuma yo gutahuka avuye mu budagi aho yari yagiye kwivuriza ishano rikaze abatari bake bemeza ko yari yahawe n'ubutegetsi bw'uburusiya yamenyekanye cane mu matohoza n'urugamba rwo kurwanya ibiturire mu burusiya no gutunganya imyerekano yiyamiriza ubutegetsi bwa perezida vladimir putin
radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda guverinoma y'ubuhinde guverinoma y'ubuharandi mu mbabarire n'iy'ubuhorandi yahagaritse by'agateganyo ubutwererane bwayo na nigeri kubera kudeta yo ku itariki ya makumyabiri na gatandatu y'ukwezi gushize kwa karindwi eugene mukankusi aragarutse byavuzwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara uyu munsi kuwa gatanu ubuhorande busanzwe bushyigikira porogaramu zitandukanye mu gihugu cya nigeri ni ubufatanye mu iterambere no mu bijyanye n'umutekano binyuze muri guverinoma cyakora bwavuze ko budashaka gushyigikira abakoze kudita muri iryo tangazo guverinoma y'ubuhorande yongeyeho ko irimo kureba uko yafasha mu zindi gahunda z'ubutabazi muri nigeri biciye muri onu no mu yindi miryango mpuzamahanga cyangwa ku bafatanyabikorwa b'imbere mu gihugu kuva habaye kudeta ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi byahagaritse imfashanyo yabyo nubwo nigeri ari kimwe mu bihugu bikennye kurusha ibindi ku isi kandi kikaba ahanini kibeshejweho n'inkunga ituruka hanze hafi kimwe cya kabiri cy'ingengo y'imari y'umwaka iva hanze bitewe n'uko ikize kuri uranium no kuri peteroli kandi ikaba igira uruhare rukomeye mu rugamba ku barwanyi ba kisilamu mu karere ka saheli nigeri ifite ikivuze gikomeye kuri leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa uburayi n'uburusiya
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dushimire bagenzi bacu batugejejeho ayo makuru yo hirya no hino ku isi mushobora kuyasanga kandi no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo kamu kuri yutube na facebook ni kuri voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari ni mu burundi leta irimo irategura ibarura rusange ry'abaturage mu mwaka utaha w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ni inkuru radiyo ijwi ry'amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu burundi turayigezwaho na tiyerive ndayishimiye mu bikorwa bimaze kurangurwa n'uwo mugwi harimo itegeko riwugenga ryatewe ku mukono n'umukuru w'igihugu mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri abagize ibiro byawo bashyizweho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri hamwe no gutangura igicapo kizisungwa muri urwo rusasuma harimo kandi ihugurwa ry'abamenyesha amakuru bo mu maradiyo atandukanye bazoshikiriza ingene urwo rusasuma ruzoba ruriko ruragenda nikora ndayishimiye umuyobozi mukuru w'ico kigo yabwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika igituma haratunganijwe iryo hugurwa ku bamenyesha amakuru iyi rusansuma izotuma turonka ibiharuro vyinshi leta y'u Burundi n'abayifasha bazokorerako mu migambi y'iterambere abamenyesha amakuru nabo tubasaba yuko bodufasha guhimiriza abenegihugu kugira ngo bazokwitabire rusansuma atanumwe avuyemo ico ni igikorwa kinini tubasaba kandi turazi yuko babishoboye mu bikorwa vyabo baze barahimiriza abantu bababwira ati yamara yamara kwitabire rusansuma abamenyesha amakuru baronkejwe inyigisho mu mpera z'ukwezi kw'indwi guheze mu mugwa mukuru wa politiki Gitega bashimye ko leta itabibagiye muri uwo mugambi bizoza Adolphe umumenyeshamakuru wa Byizigiro yabwiye abakunzi b'ijwi ry'Amerika ikintu nyamukuru yakuye muri iryo hugurwa nihereye ko jewe ubwanje naratahuye iki gikorwa n'uburemere gifise kandi naratahuye vyinshi ntari sanzwe nzi ku bijanye n'inshuro rusasuma zimaze gukorwa mu gihugu n'ivyo twiteze kuri rusasuma uru rugiye gukorwa kuko rutandukanye n'izindi zari zarakozwe kuko rukora cyane ku bisata nkoramutima vy'igihugu uburimyi n'ubworozi dusabwa kumenya kandi tukamenyesha n'abandi banyagihugu bizofasha mu iterambere ry'igihugu abo bamenyeshamakuru baribukijwe muri urwo ruganda amategeko y'umwuga azobagenga ico gikorwa amategeko azaratewe kw'ibikumu n'abarongoye amaradiyo akorera ku butaka bw'u Burundi Mukeshimana Jeanne akorera radiyo Nderagakura ari mu bashima ko bibukijwe amategeko agenga umwuga wo kumenyesha amakuru baratwibukije amategeko y'umwuga mugabo kandi ayo mategeko barayatwibukije bayaroresheje kuri runo rusansuma ruzoba ngo baratubwiye yuko muri runo rusansuma ibyo tuzovuga tutazobivuga uko ariko kose canke uko tubibonye kose hanyuma baratwigishije amajambo amakuru makuru akoreshwa muri rusansuma umumenyesha amakuru atarasanzwe azi urwego sense rujejwe gucungera ingene ibimenyeshamakuru n'amaradiyo bikora ruzoherekeza abamenyeshamakuru mu gihe ca rusasuma posiye karimwabo azoba ajeje ico gikorwa yibutsa abamenyeshamakuru ibijanye n'ico bazoba bagiye gukora si bishasha bije bari bamaze no kuza baramenyesha amakuru ku bindi bikorwa bikomakomeye vy'igihugu rero muri uyu mugambi basabwa kuvyitondera kurya nyene bama babigenza maze bakashikiriza amakuru gihohoye neza amakuru atohoye bakajwe neza maze bakabwira abarundi eka n'amakungu ingene uyo mugambi urwo rusansuma ruzoba ariko ruragenda kugira ngo noneho urusansuma ruzogende neza cyane mu burundi imiliyaridi mirongo umunani na zitanu mu mafaranga y'amarundi niyo azokoreshwa mu bikorwa bya rusansuma nyene izina rwimirije mu burundi umuyobozi mukuru w'ibiro by'urwo rusansuma akavuga ko hari ayo leta yategekanije ariko ko hari ayataraboneka nikora ndayishimiye agasaba abakunzi b'uburundi gufasha kugira ngo ico gikorwa kizogende neza uburyo novuga yuko leta imaze guha biro ijejwe rusasuma imiliyaridi mirongo ine na zitandatu ku miliyaridi za baba mirongo umunani na zitanu zategekanijwe kugira ngo ibikorwa vya rusansuma bishobore kugenda neza e, numva yuko leta imaze gutanga novuga ibirenze igice c'amahera akenewe no kuvuga hafi bitigira mirongo itanu na kimwe ku ijana cy'amahera ya rusansuma akenewe hamwe ibintu vyogumuko nosaba abafasha burundi yuko bogerageza bagaterera baba mu buryo canke bwaba ubumenyi kugira ngo iyo rusansuma izogende neza ico gikorwa kizoba kigamije kumenya ibitigiri by'abantu baba ku butaka bw'uburundi uburaro uburimyi n'ubworozi kikazorangurwa n'abantu barenga ibihumbi cumi na bitanu barenga nk'uko umuyobozi mukuru w'ico kigo abivuga bitegekanijwe ko urwo rusansuma ruzoba mu kwezi k'umunani umwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane atagihindutse
radiyo ijwi ry'amerika umuryango w'abibumbye loni wafunze ibiro byawo by'uburenganzira bwa muntu by'ikampara guverinoma ya uganda yanze kongera igihe cy'amasezerano bari bafitanye yarangiye rero ibindi kuri iyi nkuru diane nini nahazwe igisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu kizokugara burundu ibiro vyacu bikuru biri kampala ku murwa mukuru wa uganda kuwa gatandatu w'inondwi amashami y'ico gisata ari mu gisagara ca guru kiza ubwa kabiri mu bunini muri uganda hamwe no mu gisagara ca moroto yo yugaye mu misi iheze igisata ca onu kijejwe agateka kazina muntu cari kimaze imyaka cumi n'umunani gikorera muri uganda komiseri mukuru w'ico gisata volker turk yatangaje ano makuru agira ati birababaje ko ibiro vyacu muri uganda bigiye kugara imyaka cumi n'umunani twari tumaze muri ico gihugu twakoranye neza n'amashirahamwe aharanira agateka kazina muntu abanyagihugu bava mu mice itandukanye na leta mu ntumbero yo guteza imbere no gukingira agateka kazina muntu muri uganda ibiro bikuru vya onu bijejwe agateka kazina muntu mu vyo bivuga ko vyashoboye kurangura myaka cumi n'umunani kandi vyishimiye mu gihe vyari ku butaka bwa uganda harimo gufasha ico gihugu guteza imbere amategeko atandukanye akaja ku murongo w'amategeko mpuzamakungu aha ariko Volker Turker atwara ishami rya ONU rijira agateka ka zina muntu ku isi aragwa akagaruka agira ati naho hari intambwe Uganda yateye impinga iracari ndende mu byo kubahiriza agateka ka zina muntu mu burorero ONU itanga mu bisata bikiyeraje ishinga harimo icuka kibi abaharanira agateka ka zina muntu n'abamenyeshamakuru bariko bakoreramwo mu gihe Uganda yiteguriye amatora rusangi yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu mu itangazo ONU yasohoye uno munsi yagarutse kandi no ku itegeko rishasha rihasha abakundana bahuje ibitsina iryo shirahamwe rivuga ko rija ryatanguye kugira ingaruka mbi ku banyagihugu bo muri Uganda
radiyo ijwi ry'amerika tujye mu rwanda kuri uyu wa gatanu rwijihije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu umuganura wabereye mu karere ka rutsiro hamwe n'abakozweho n'ibiza ni inkuru ya gloria tuyishime
ibirori byaranzwe no kuganuzanya nk'igikorwa nyamukuru cyari giteganyijwe byakozwe abagize icyo beza baha ku myaka abatakarije ibihingwa byabo mu biza byabaye mu mpera z'ukwezi gushize kwa gatanu ubw'imvura nyinshi yibasiraga uturere dutandukanye tw'uburengerazuba turimo n'aka ka rutsiro leta y'u rwanda kandi yoroje bamwe mu baturage baburiye amatungo yabo muri ibyo biza ku bufatanye n'imiryango itegamiye kuri leta nka unicef abana bato bahawe amata nk'ikimenyetso cyo kurandura imirire mibi n'igwingira nk'uko bikubiye muri gahunda ya leta kugeza ubu mu rwanda igwingira riri ku igipimo cya mirongo itatu na gatatu ku ijana ibi birori by'umuganura muri rutsiro byaranzwe kandi no gusura imurikabikorwa ry'abahinzi n'abakora ibikomoka ku buhinzi harimo ikinyobwa cya kawa abahinzi b'imyaka itandukanye abakora ubukorikori imyenda n'inkweto n'ibindi bamwe mu baturage baganiye n'ijwi rya amerika batubwiye ko bijije uyu munsi n'icyo ubibutsa ganura twibutsa ibya kera tutari tuzi nkatwe batoya tukabimenya natwe abo tuzabyara soya tubibabwira abakurambere bacu ko nibagiraga umuganura bagatumira umuryango bagasangira hamwe bakwiziza umuganura nubwo abaturage bemeza ko bawizihije uyu munsi bagaragaza ko nyamara ugenda wibagirana ubundi ikintu gituma bitakibaho bitanagikorwa ni iterambere ryaje ubu ngubu kuko urabona nka kera umuturage yahishaga inzoga agatumira abavandimwe bakaza bakicara bagasangira bagasabana bakaganira emwe bakanatarama bakanabyina ubu rero ntabikibaho nk'uko byatangajwe na minisitiri w'ubuhinzi hatabayeho ubuhinzi umuganura nawo ntiwakizihizwa ndebende emmanuel ubwatsi bw'amatungo bwatwawe n'inkangu kuko hari nk'amatungo hari nk'ubwatsi umuntu ajyagaho amatungo bwagiye buragenda kubera ko ahantu ho ku musozi hahanamye hari nk'ubwatsi bwari bugiye buhatera inkangu yaza ikabutwara nk'ubu hari umurima afite ubwatsi bwagiye ari bwinshi hacikamo n'inkangu nini ku rundi ruhande aba baturage bemeza ko nanone bafite icyizere ko bazahinga bakeza mu gihe ibiza bitongeye kubasiga iheruheru iki gihembwe nitugira ijoro ryiza turemera tuzahinga mbere kugira ngo noneho imvura izagwe duhita dutera noneho kugira ngo noneho sasa noneho igihe nitujya kurenga izuba rizagenda wenda twejeje kino gihembwe twizeye ko tuzagira umusaruro guverineri w'intara y'uburengerazuba itegeko francois yashimangiye ko uyu munsi ugomba guhitura abanyarwanda ku kwisuzuma ku bitaragenze neza umuganura ufite akamaro atwibutsa ko tugomba gukunda umurimo uyu ni umwanya tugomba kwisuzuma tukareba ibyagezweho tukabyishimira ariko n'abo twatsikiye tukikubita agashyi mu birori byo muri rutsiro ababuriye amatungo yabo mu biza nabo bashyizwe igorora ntawumenya iminsi azariya yaburiye inka ze ebyiri mu biza twabuze inka bitewe n'ibiza nabuze inka ebyiri noneho byaza kuvuga ati ababuze inka tugomba kuzabashumbusha mwihangane none uno munsi ndabona inka nyibonye uwo mubyeyi arakoze arakabaho ubwo nari mfite ubwoba kuzongera kugera ku nka ukuntu nari kuzayibona nari mfite ikibazo cy'ubukene ariko ubwo ngaruye mu borozi nkaba ngarutsemo ku ikubitiro bwana musafiri defonse minisitiri w'ubuhinzi n'ubworozi yavuze ko bahuye nabyo bazakomeza gufashwa yasoje asaba abanyarwanda kwimakaza umuco w'ubumwe binyuze mu muhango w'umuganura leta yasanze umuganura ari umwanya mwiza wo kurushaho kuzirikana no gushyira mu bikorwa indangagaciro kunga ubumwe gukunda igihugu gukunda umurimo ubupfura ndetse n'izindi ibi byose tubisanga mu muhango w'umuganura reka rero dushyigikire iyi ndangagaciro y'ingenzi y'ubumwe bw'abanyarwanda nk'imwe mu nkingi guverinoma y'u rwanda yacu yubakiyeho muri iyi minsi hari abatangiye kwibagirwa icyakora abaturage bo mu karere ka nyanza mu majyepfo y'u rwanda bo basanga batagakwiye kwizihiza umunsi w'umuganura ese ni ukubera iki umuganura se ko umuntu aganura yariye yananyweye ubu ngubu kiro cy'ubugari kiri kugura magana inani hafi mu gihumbi urumva nyine nta kigenda icyatari n'icyota ngira ngo ni icy'amata ni amafaranga magana atatu irindazi ni amafaranga magana abiri capati ni magana ane nk'uko amateka y'u rwanda bivuga umunsi w'umuganura watangiye kwizihizwa ku ngoma ya gihanga ngoma ijana wabaye umwami wa mbere w'u rwanda igiterane cyo kwizihiza uyu munsi giteganyije kubera i nyanza ku gicumbi cy'umuco insanganyamatsiko y'umwaka igira iti isoko y'ubumwe n'ishingiro yo kudaheranwa gloria tuyishime ijwi ry'amerika mu karere ka rutsiro
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda siporo n'imikino amakipe azakina kimwe cy'umunani kirangiza mu gikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu rwego rw'abagore muri australia na nouvelle zelande yose yaraye amenyekanye arimo atatu y'afurika maroc nigeria na afurika y'epfo zambia yo yasezerewe itsinzwe imikino ibiri kuri itatu mugenzi wacu fidele niyongabo yavuganye na steve derick ndizeye ukurikirana iyi mikino ari mu mujyi wa brisbane muri australia aho nigeria izahura n'ubwongereza ku wa mbere muri kimwe cy'umunani ndizeye aratubwira uko imikino izakurikirana ibihugu cumi na bitandatu kuri mirongo itatu na bibiri byari byatanguye rino higanwa nibyo byaraye birose uburenganzira bwuzuye bwo kuzokina inkino z'igice cy'umunani gishira icya nyuma ni ibihugu cumi na bitandatu ariko rero n'igishimishije nko ku mugabane wa afurika muri ibyo cumi na bitandatu bitatu biba ku mugabane wa afurika ingene rero inkino zitegekanijwe kuzogenda ni uko inkino zizotangura kuri uyu wa gatandatu aho umugwi nserukiragihugu w'ubuswise uzotana mu mitwe na Espagne mu gisagara ca Auckland muri Nouvelle Zelande inyuma y'urwo rukino hazoca urukino ruzoca ruhuza umuguseruke igihugu w'Uyapani n'umuguseruke igihugu wa Norvege mu gihugu ca Nouvelle Zelande na conyene izindi nkino zizoca zibandanya ku munsi w'Imana ahategekanijwe izindi nkino zibiri aho umuguseruke igihugu w'Ubuholande canke wa Peiba uzoca utara mu mitwe n'umuguseruke igihugu wa Afrika y'Epfo bita Banyana Banyana hanyuma nyuma y'urwo rukino hakazoca hakurikira urukino ruzohuza mu guseruka igihugu wa Swede no mu guseruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku munsi wa mbere hazoca haba izindi nkino zibiri mu guseruka igihugu w'Ubwongereza uzoca utara mu mitwe no mu guseruka igihugu wa Nigeria hanyuma igihe cy'isaha zibiri n'iminota mirongo itatu z'ijoro mu masaha yo ngaha muri Australia ni uko mu guseruka igihugu wa Australia uzohuza ubwayi na Denmark inkino zibiri za nyuma zikazoca zikinwa ku munsi wa kabiri aho mu guseruka igihugu wa Jamaica uzoca utara mu mitwe na Colombia hanyuma mu guseruka guseruka igihugu ufaransa ugaca ukina n'igihugu ca maroc afurika twagize amahirwe imigwi itatu kuri ine yashoboye kunguruza ni ikihe cyatangaje nimboneka rimwe nivyo ni higanwa rya mbere ryitabwe n'ibihugu vyinshi ariko rero ibihugu vyaserukira afurika vyahora ari nka bine nyene ariko rero igitangaje ni uko ariryo rya mbere mu mateka y'umupira w'amaguru na cane cane ku bihugu biserukira afurika kubona ibihugu bitatu bironka uburenganzira bwuzuye kubandanya inyuma y'inkino inkino zo mu migwi muri iyo migwi n'ayahe mahirwe uyiha muri ico kimwe c'umunani ko ishobora no gushika imbere ku bihugu vyo muri afurika nibaza yuko ibitangaza barabikoze ntawuzi yuko muri kino gice c'umunani gishira icya nyuma hashobora kuboneka ibindi bitangaza hakaboneka umugwi ushobora kubandanya mu gice ca kane gishira icya nyuma ariko rero kuba bino bihugu cumi na bitandatu navyo nyene bigiye gukina zino nkino z'igice c'umunani gishira icya nyuma biraboneka yuko gushika kuri uno mwanya bigoye kubona igihugu gifise amahirwe cyangwa ibihugu bizo bifise amahirwe menshi gusumba ibindi kuzotwara kino gikombe kuko hari nk'urukino rudasanzwe ruzohuza mu guseruka igihugu wa Sweden no mu guseruka igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho rero tugaca tubamenyesha yuko nk'ivyo bihugu Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ya mbere ku isi mu gihe Swede iza mu kibano cya gatatu ku isi hari n'uwundi mugwi uri kuratangaza abatari bake atari uwo guta mu nda asa nko mu guseruka igihugu Yapani ni igihugu kiboneka yuko gihagaze neza mu n'umupira w'amaguru y'uru aho uzotara mu mitwe na norvege mu kurangiza naho ku vyerekeye ico gikombe ku vyerekeye ko categuwe abarorerezi ku vyerekeye co no kwita ambiance ubona vyifashe gute gushika ubu gushika ubu igishimishije cyane muri zino nkino z'igikombe c'isi yose c'abakenyezi kiriko kibera muri bino bihugu bibiri vya nouvelle zelande na australia twamenyesha yuko ari higanwa biboneka yuko ryitabwa n'abarorerezi benshi ariko kandi twabamenyesha yuko eh, kuri uyu wa gatanu ishami ry'umupira w'amaguru ku isi fifa ryatangaje ku mugaragaro yuko amatike angana n'umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi na mirongo itanu ariyo amaze kugugwa aho rero bakaba bamenyesheje yuko inyuma y'iminsi cumi n'itanu gusa iheze kino gikombe c'isi yose gitanguye gukinirwa muri bino bihugu imbuga rero uh, zicako izo nkino zirakurikiranwa cyane gusumba uko byagenze mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu ihiganwa nk'iri ryari ryabereye mu gihugu c'ubufaransa ivyo rero akaba ari ibintu biboneka yuko rino higanwa naho ririko ribera mu bihugu bigoye yuko inkino eh, zikurikiranwa ibikibiriraho ku bihugu vyo muri afurika n'ivyo uh, ku mugabane wa aziya na buraya biraboneka yuko ibitigiri vy'abakurikirana zino nkino bishimishije cyane murakoze murakoze cyane
radiyo ijwi ry'amerika siporo n'imikino ni no mu rwanda irushanwa rya makumyabiri na gatandatu rya afro basketball ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu rihuza amakipe y'ibihugu y'abagore rizasoza ejo kuwa gatandatu i kigali mu rwanda jean claude munyandinda ararikurikirana nyine nawe ari i kigali mu rwanda mu mukino w'intoki basketball ejo kuwa gatandatu hazarara hamenyekanye ikipe izegukana igikombe cya makumyabiri na gatandatu cya afurika cy'ibihugu ku makipe y'abagore mu irushanwa rimaze icyumweru ribera mu nzu y'imikino ya beka arena i remera umukino wa nyuma muri afrobasket y'abagore uzahuza ikipe y'igihugu ya nigeria n'ikipe y'igihugu ya senegal guhera saa kumi n'ebyiri z'umugoroba ku isaha y'i kigali uyu mukino wa finali uzabanzirizwa n'umukino wo guhatanira umwanya wa gatatu hagati y'ikipe y'igihugu y'u rwanda n'ikipe y'igihugu ya mali imikino ya kimwe cya kabiri ikirangiza yabaye ejo kuwa kane nigeria yasezereye u rwanda irutsinze amanota mirongo irindwi n'icyenda kuri mirongo ine n'umunani hanyuma senegal ikuramo mari iyitsinze amanota mirongo irindwi n'atanu kuri mirongo itandatu n'atanu tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe ya Rayon Sport yateguye umunsi mukuru wo kugaragaza abakinnyi bayo muri uyu mwaka w'imikino ugiye gutangira ibyo birori byiswe Rayon Sport Day cyangwa umunsi w'igikundiro bizabera kuri stade yitiriwe Pere i Nyamirambo ejo kuwa gatandatu kuri uwo munsi hateganyijwe umukino mpuzamahanga wa gicuti uzahuza Rayon Sport n'ikipe ya polisi yo muri Kenya ukazatangira isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe ya Rayon Sport niyo yatwaye igikombe cy'amahoro ikazahagararira u rwanda mu irushanwa ry'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda dusoreze amakuru yacu muri zimbabwe aho nelson chemisa umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi rya mbere arega perezida munangagwa kwica amategeko ni inkuru twateguriwe na fideli niyongabo mu kiganiro yahaye itorokanizo ry'amakuru ryo muri amerika associated press nelson chamisa yagabishije kandi ko ingingo izo arizo zose zo kwivanga mu matora zoba muri uku kwezi zizofatwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa perezida mnangagwa zishobora kujana igihugu mu kaga chamisa azohiganwa mu matora azoba ku itariki mirongo ibiri na zitatu y'uku kwezi k'umunani na perezida mnangagwa hamwe n'umugambwe wiwe zanu pf umaze imyaka mirongo ine n'itatu ku butegetsi yatangaje ko leta iriki ry'umutima abanywanyi b'umugambwe wiwe imbere y'amatora chamisa yatangaje ko mnangagwa yakoresheje inzego z'igipolisi n'amasentare mu ntumbero yo gukandamiza abatavuga rumwe na leta kubuza amakoraniro no kwangira abanyepolitike guhiganwa mu matora nelson chamisa yarerekanye impungenge zitari nke zigaragaza ko igihugu cya zimbabwe cyaranzwe na kahise k'ubwicanyi uruhagarara hamwe n'amatora yabayemo amahinyu gishobora kandi kuba kiriko gitera kija muri iyo nzira chamisa ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta citizens coalition for change yavuze ko perezida mnangagwa ariko akora n'impaka ibintu bishobora gutuma haba ibibazo bikomeye mu gihugu radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda babanye inshuti zacu naha rero amakuru ahumurije mbibutse gusa ko u rwanda rwijihije umunsi ngarukamwaka w'umuganura ku rwego rw'igihugu umuganura wabereye mu karere ka rutsiro mu ntara y'uburengerazuba hamwe n'abakozweho n'ibiza maze rero wikendi nziza murakarama